Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ijwi rya amerika riko risamiranira i washington dc muri studio gatanu muri kumwe na oriane itanga ishaka hamwe nanjye jeffrey mutagoma twese turabaramukije tunabaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri uko kwezi kw'icyenda vyoba vyiza kugeze nk'ikibazo kiri hagati y'u rwanda n'uburundi canke ikibazo kiri hagati y'ubuganda n'u rwanda cyatorewe umuti uyu ni jean claude sinzinkayo ayoboye ishyirahamwe merpd mu burundi rirwanya amabi akomoka mu mishamiranyo mu bigwanisho nako mu bigwanisho bicira umuriro biri muri bimwe abantu batunze badafitiye uburenganzira
uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika biritana ba mwana ku kibazo cy'amato y'intambara yari agiye kugonganira mu nyanja y'abashinwa
umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abe ahmed yashyitse ku mugwa mukuru wa sudani khartoum aho agiye kugerageza kumvikanisha abanyesudani
muri marawi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora aheruka
onu igabisha impande ziriko ziratana mu mitwe muri siriya yuko ivyo bitero bariko baragira bishobora gufatwa nk'ivyaha vyo mu ngwano ayo makuru n'ayandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume hafi ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiy ahmed yashitse ku mugwa mukuru wa sudani khartoum aho agiye kugerageza kumvikanisha abanyesudani mu mvururu bamazemo iminsi bivuye ku basirikare banse guha ubutegetsi abasivile abiy ahmed agishika yabonanye n'abategetsi bo mu gisirikare byitezwe ko abonana n'abaserukira abatanguje imyiyerekano yatumye perezida al bashir hakurwa ku butegetsi mu kwezi kwa kane k'uno mwaka umugwi w'abaganga begereye uruhande rw'abakoze imyiyerekano watangaje ko abanyagihugu bahitanywe n'amasasu y'abasirikare bariko bagerageza kubavana ku cicaro cabo aho bamaze iminsi bagandagaje ubu bageze ku ijana na cumi na batatu mu itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye bwabeshuje ivyo bitigiri buvuga ko abaguye muri izo mvururu ari mirongo ine na batandatu bonyene hagati aho ejo ku wa kane umuryango w'ubumwe bwa afurika wafashe ingingo yo kuba urahagaritse sudani nk'umunyamuryango kugeza aho abasirikare bazohera ubutegetsi abasivili
abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri marawi barakajwe n'uko perezida peter mutarika yongeye gutorwa uyu munsi bahanganye na polisi polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso kubatatanya perezida mutarika yavugiye kuri televiziyo y'igihugu asaba polisi n'igisirikare guhagarika iyo myigaragambyo ikomeje uyu munsi abigaragambya bagiye ku biro bya leta ikoreraho bashinja ishyaka rya democratic progressive party riri ku butegetsi kwiba amajwi ribifashijwemo n'akanama gashinzwe amatora bemeza ko kashyizweho na perezida peter mutarika ubwe ako kanama katangaje ko perezida mutarika ariwe watsinze amatora kuri mirongo itatu n'icyenda ku ijana mu gihe ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya marawi congress party riyobowe na lazarus chakwera ryabonye mirongo itatu n'atanu ku ijana abayobozi babiri b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki cyumweru batanze ikirego ku rukiko basaba iseswa ry'ibyatangajwe baravuga ko habayeho kwiba amajwi gusa urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga muri malawi ntiruratangaza itariki ruzashyiriraho urwo rubanza turashare muri afurika abanyagihugu muri liberia kuri uno wa gatanu bazindukiye mu myiyerekano yo gusaba ico bise ubuzima bushemeye iyo myiyerekano yabereye ku mugwa mukuru morovia yari yahamagajwe haraheze amezi abiri n'amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike kumwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta itororokanizo y'amakuru y'abafaransa afp ritangaza ko naho imbuga zo guhanahana amakuru nka facebook na twitter zari zaciwe imyiyerekano muri rusange hata kibazo cyayiranzwemwo abakurikirana hafi politike ya liberia bavuga ko bafise impungenge ko hashobora kwaduka imvururu zitewe n'abanyagihugu badashima uko babayeho kubera ubukene burengeje agishika ku butegetsi muri bibiri na cumi n'umunani perezida george weya yaremereye abanyagihugu kuzogwanya ubukene ibiturire gukomeza umutekano no kudahiriza uburengan- no kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro harimwo gukora imyiyerekano ejo yamara perezida weya yumvikanye ah, agashavu abategu- abategura imyiyerekano aho yavuze ko ubutegetsi bwiwe butazokwigera bwihanganira uwo wese azotyoza uyundi canke akagumura abanyagihugu
uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika biritana ba mwana ku kibazo cy'amato y'intambara yari agiye kugonganira mu nyanja y'abashinwa yo mu burasirazuba amashusho yashyizwe ahagaragara n'igisirikare cya amerika kirwanira mu mazi yerekanye ubwato bw'intambara bwa amerika bwitwa uss chancellorsville n'ubw'uburusiya bwitwa admiral vinogradov buhanye intera metero mirongo itanu gusa amafoto yafatiwe mu kirere na amerika ikoresheje indege ya kajugujugu agaragaza ko ayo mato yombi asa n'agiye kugongana igisirikare cya amerika kiravuga ko gifata ibyakozwe n'uburusiya nk'ibihabanye n'umwuga biciye ukubiri n'amategeko mpuzamahanga agena uburyo bwo kwirinda kugonganira mu nyanja kandi byanatera ikibazo igisirikare cy'uburusiya cyo kiravuga ko ubwato bwa gisirikare bwa amerika bwahinduye inzira yabwo mu buryo butunguranye bukerekeza mu nzira y'ubw'uburusiya uburusiya kandi buvuga ko bwohereje ubutumwa bw'imbuzi ku bwato bw'abanyamerika ariko ibiro ntaramakuru by'abongereza biravuga ko amerika yabihakanye umuvugizi w'igisirikare cya amerika kirwanira mu mazi yavuze ko ntawakomeretse kandi ko ubwato bwa gisirikare bwa amerika butangiritse ibyo bibaye nyuma y'iminsi mike washington na moscow biteranya amagambo ku ndege y'intambara y'uburusiya ya- yavugwaga ko irimo kuneka yagaragaye mu kirere cyo hafi ya syria abakurikiranira hafi politike yo muri filipine bavuga ko ibiganiro vyerekeye kongereza imfashanyo amerika iha ico gihugu mu bikorwa vyo kurwanya iterabwoba mu karere k'ubumanuko bishobora gufasha imigenderanire y'ivyo bihugu isanzwe itifashe neza ni mu gihe igihugu ca filipine cari kimaze igihe carakomeje imigenderanire yaco n'ubushinwa ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu bwarungitse intumwa ku mugwa mukuru wa filipine himanira muri ino ndwi mu biganiro vy'umugambi uzomara imyaka itatu ufasha abayobozi kwiga uburyo bogwanya ikintu cose cotuma haduka intureka mu bigwati bigizwe ahanini n'abayisilamu bo mu bumanuko ahari ah, ibahari rya Madi- Ma- mindanao ivyo bibaye nyuma y'imyaka itatu iheze amerika ifise amakenga ku bucuti bwari hagati ya filipine n'ubushinwa kimwe n'inegurwa ryagizwe n'abanyagihugu ba amerika ku mfashanyo iha igihugu ca eh, igihugu ca rodrigo duteres muri ico gihe nyene
abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika na mexique bakomeje imishyikirano igamije gushaka uburyo bwo gukumira abimukira bava muri icyo gihugu baza muri amerika iki kibazo kibangamiye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ku munsi w'ejo amerika yasabye mexique gukora ibirenze ibyo ikora mu gukumira abimukira bayo bitaba ibyo igakomeza gahunda ya perezida To- eh, donald trump yo gushyira umusoro ungana n'atanu ku ijana ku bicuruzwa byose biva muri mexique visi perezida wa amerika mike pence yari yavuze ko ibiganiro byagenze neza ariko avuga ko basabye mexique gushyiramo imbaraga igakumira abimukira babarirwa mu bihumbi bava i guatemala honduras na el salvador bakaza gushaka imibereho myiza muri leta zunze ubumwe za amerika umubare w'abimukira banyura ku mupaka wa leta zunze ubumwe za amerika na mexique wageze ku bihumbi ijana mirongo ine na bine mu kwezi kwa gatanu ari nawo mubare munini w'abimukira ugaragaye mu myaka cumi n'itatu ishize
muriko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero cumi n'icenda canke metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho muriko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akadomo com hanyuma no kuri facebook kuri eh, radiyo yacu urubuga rwacu ni wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com
ubu ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuva ku munsi wa mungu w'indwi iheze gushika hirya y'ejo ku munsi wa mungu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatunganije ku isi nzima hindwi yahariwe kurandurana n'imizi amabi ava ku bigwanisho bicira umuriro biri mu minwe y'ababitunze batabifitiye uruhusha mu burundi ishyirahamwe merpd rigwanya ayo mabi rihamagarira leta kwaka ibigwanisho abatabifitiye uruhusha ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru
ishirahamwe mpuzamakungu oni ribona ko ibigwanisho binini na bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha bibandanya kwiha inkombi abo ni nk'imigwi igwana canke inzego za leta ziha ibigwanisho abakiri bato kuri ivyo hiyongera ko abatunze ibigwanisho yamara bakabikoresha nabi canke ku nyungu zabo abo nabo n'abasirikare canke abapolisi bicisha inkoho bafise canke bakazibisha nk'uko oni ibivuga oni imenyesha ko ivyo bigwanisho bihitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri ku mwaka ku mwaka abenshi muri abo ni abana n'abagore ishami mpuzamakungu oni rihamagarira amaleta yose guhagurukira ico kibazo uko umwaka utashe hama hatunganywa indwi mpuzamakungu yahariwe kugwanya amabi akomoka kuri bene ivyo bigwanisho ku burundi urunani mrpd mekanisme pour la recherche de la paix et le développement mu gifaransa rurwanya ayo mabi ruvuga ko intoreka zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zerekanye ko hakiri ibigwanisho mu banyagihugu kandi ko ikoreshwa ryavyo rikiri magahaze kuko hari abantu benshi bishwe ivyo bikaba biri mu rwandiko iryo shirahamwe ryashize ahabona jean claude sinzinkayo niwe aserukira mrpd muribuka ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagaragaye amabi atari make akozwe n'ivyo bigwanisho yaba yakozwe n'abari mu nzego z'umutekano hamwe n'ayakozwe n'abandi bantu bari batunze ibigwanisho batabifitiye impusha ivyo vyose rero vyararuteye kwibaza tuti mbega ko hari amasekeza yari yarabaye atari make kuva mu mwaka wa bihumbi bibiri na gatanu yakozwe na leta y'uburundi hamwe avatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu ndetse n'amashirahamwe yigenga harimwo na mrpd dusanzwe duserukira baba bari mu nzego z'umutekano bari barahimirijwe baba abanyagihugu barahimirizwa vyoba vyagenze gute kugira ngo nkumbura abantu bagere ku murindi wo gutunga ibirwanisho kuri aho twagiye turavyumva ibirwanisho rero muca mwumva yuko kiri ikibazo gikomeye mu ntango z'uno mwaka ubumwe bwa afurika bwemeje ko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hazogere igice kinini c'ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha vyasubijwe ubumwe bwa afurika bwasavye amaleta gutanga ikigongwe mu kwezi kw'icenda kose kugira ngo uzosubiza ibigwanisho muri uku kwezi kuno mwaka umutekano wiwe ukingigwe kandi ntakurikiranwe urunanimi rpd rufatira ngaho mu gusaba ibihugu vy'uburundi u rwanda n'ubuganda kugiranira ibiganiro bikumvikana maze ntihagire abanyagihugu basubira kwicwa ku mipaka ivyo bihugu bisangiye muri uko kwezi kw'icenda vyoba vyiza kugeze nk'ikibazo kiri hagati y'u rwanda n'uburundi canke ikibazo kiri hagati y'ubuganda n'u rwanda catorewe umuti kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza kuko nkumbura ari navyo vyofasha amaleta y'ivyo bihugu kugwaniriza hamwe urudandazwa canke ihanahana n'ikoreshwa nabi ry'ibirwanisho vyaba ibitunzwe n'abatabifitiye uruhusha canke ababifitiye uruhusha babikoresha nabi mwama mwumvise ko ku mbibe ivyo bihugu bihana hakunze kuvugwa amagisida y'abaraswa bakaraswa nkumbure bariko barajabuka imbibe mu gihe hoba hanaguwe imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ayo maagisida yo kuraswa yoca ahagarara yaba onu cyangwa ubumwe bwa afurika basanga akarere k'ibiyaga binini kuzuyemo bene ivyo bigwanisho iryo shirahamwe mrpd ryojo ryongera ko ibigwanisho bimaze iminsi bitogwa mu makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca tanzaniya hamwe n'imigwi imaze iminsi itera ayo makambi za sudani y'epfo za kongo sudani ya ruguru kuko harimwo imigwi yitwaje ibirwanisho mu guhungabanya agateka kazina muntu no guhungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu ntawo kwibagira kuvuga ibitero vy'iterabwoba mu gihugu ca Kenya navyo nyene biherutse guhitana abantu benshi eka no mu gihugu ca Uganda hari imigwi y'abasuma yibisha ibirwanisho nyene tutibagiye rero imigwi ikomakomeye y'abasuma mu gihugu ca Tanzania canke abandi bantu bashobora kuba bataramenyekana bafatanwe ibirwanisho ku rugero rutangaje aho umuntu aheza akibaza ati mbega ibirwanisho biba byavuye hehe ubwo runani ruhamagarira abegwa n'ico kibazo bose yaba amaleta amashirahamwe yigenga abashinga amateka bo mu karere k'ibiyaga binini abaririmbyi hamwe n'abandi bashikana ijwi kure guhuriza hamwe mu rugamba rwo kwiyamiriza no kurwanya amabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro pierre claver nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze pierre claver niyo nkuru tugejeje i kigali mu rwanda aho umuryango mpuzamahanga wateride rwanda ufasha leta mu bikorwa by'amazi isuku n'isukura usaba leta y'u rwanda kubonera abakobwa n'abagore batishoboye ibikoresho bifashisha mu gihe bari mu mihango uyu muryango uravuga ko iyo badahawe ibikoresho byabugenewe bakoresha ibindi babonye bikaba byabaviramo uburwayi asa umutakaboye uyu muryango uvuga ko urugo rurimo abakobwa batatu n'umubyeyi wabo bishobora kubasaba buri kwezi byibuze amafaranga atari munsi y'ibihumbi bitanu ngo babashe kugura ibikoresho by'isuku bibifashisha buri gihe mu mihango yabo ya buri kwezi bwana Maurice kwizera ukuriye uyu muryango avuga ko abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe babura ibihumbi bitatu byo kwigurira ubwisungane mu kwivuza byaborohera kubona aya mafaranga agaheraho asaba leta kugenera abo bakobwa n'abagore bari mu cyiciro cya mbere ibi bikoresho mu rwego rwo kubarinda indwara zaterwa n'ibikoresho bibi bakwifashisha mu gihe babuze ukundi babigenza uru rugo rusabwa ibihumbi bitatu kugira ngo ababyeyi n'abakobwa be umwe cyangwa babiri cyangwa barenze bagire isuku ikwiriye ese ayo mafaranga araboneka niba ataboneka bigenda bite ubitekereje bafite nyine uko babyita mu kinyarwanda ngo ni ukwiyaranja bafite uko babigenza ariko kutari kwiza kudahesheje umwana w'umukobwa agaciro kudahesheje umubyeyi agaciro rimwe na rimwe hakavamo no kwandura mu cyongereza bita infections nkeka ko zishobora kuvurwa ku mafaranga arenze ayo dushobora kubafashisha kugira ngo bagire babone bya bikoresho ngewe numva umuryango uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe akwiye guhabwa ibikoresho kugira ngo nawe yumve amerewe neza mu gihe cy'imihango abana b'abakobwa bavuga ko iyo bafashwe n'imihango bari ku ishuri babasha kubona ibyo bikoresho byabugenewe ariko bigorana iyo bageze mu miryango yabo iyo rero ntayo ifite bigutunguye ugomba kuba ufite akantu utambaro gasa neza ukazajya ugakoresha mu gihe kanduye ukagafura nyine nawe ukiyeranja ukagakoresha uyu muryango wutayidi rwanda ugasaba abayobozi ba leta barebwa n'iki kibazo ko bikwiye ko aba bana b'abakobwa bafashirizwa ku mashuri nk'uko byatangiye gukorwa ariko bakaba bahabwa n'ibindi bikoresho bakwifashisha bageze mu ngo zabo mu ishuri muri cya cyumba cy'umukobwa hakaboneka hakaboneka padizi zihagije umwana aza ku ishuri yumva nta kibazo aragira ndetse byaba ngombwa akabona n'iyo ajyana imuhira kubera iki twamuhiye ku ishuri gusa tuzi ngo imuhira ntayo afite umwana turabizi ni rimwe mu kwezi tumugeneye padi yenda eshatu tuba tuzi ngo oke arabona izo akoresha nagera mu rugo arabona no ku ishuri izo akoresha bwana ndayisaba lewuriyani umurezi wo mu rwunge rw'amashuri remera gatorikano mu mujyi wa kigali avuga ko iyi gahunda yo gufasha abana b'abakobwa kubabonera ibikoresho by'isuku mu gihe bari mu mihango imaze imyaka isaga itatu bitangiye mu mashuri uyu mwarimu akavuga ko byagabanije cyane gusiba kwa hato na hato kw'abana b'abakobwa kuko ubu buri munyeshuri utunguriwe ku ishuri ahita ajyanwa mu cyumba cyabugenewe agahabwa ibikoresho nkenerwa gusa bwana ndayisaba avuga ko ibyo kuba bapfunyikira umwana w'umukobwa ibikoresho yakwifashisha ageze mu rugo byo bitashoboka kuko hari n'ubwo ibyo ku ishuri biba byabaye bike ntabwo mpamya ko ari buri mubyeyi wese wabasha kubona aya mafaranga wenda ya buri kwezi hari abifashisha ubundi buryo ariko na hano ku ishuri biracyari imbogamizi kuko ni n'ibihari hari igihe biba bikeya bitewe n'umubare w'abanyeshuri tuba dufite nk'ubu niba dufite abakobwa bagera muri magana cyenda na wenda abageze muri icyo gihe reka tuvuge ko ari magana ane ntabwo twabonera kotegisi magana ane icyarimwe noneho ngo tunagire n'izo batahana ubwo rero ibyo kujyana mu rugo mpamya ko ku ishuri bitapfa gukunda n'izo ku ishuri ntizihagije haba hariho n'igihe binashira kugira ngo tuzongere tubone ibindi bikaba ari ikibazo umuyobozi w'umuryango wota edi asaba leta gufasha abantu bafite imishinga myiza yo gukora izi mpapuro z'isuku ku buryo zishobora gusohoka zidahenze ko bakwiye kwegerwa bakerekwa ubuziranenge busabwa kandi bamara kubyuzuza bakemererwa gukora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru ku iradijwi ry'amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuje mu burundi abantu bane bari ku musego mu ivuriro ryo ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoki kubera ikiza ca kolera cibonekeza muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'uburundi inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika murayigezwaho na desire hatungimana mu rwanda
kuva ku munsi wa mbere niho umuntu wa mbere yafashwe n'icyo kiza yamenyekana nk'uko bivugwa n'umuganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka cibitoke muganga celestin ndayahoze arongoye ako karere yemeza icyo kiza cya korera ikiza cya korera cyaradutse nk'aha iwacu mu rugombo kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi tukaba tumaze kwakira abantu bashika bane barwaye icyo kiza indwara ya korera hamwe n'abandi babiri tutarabona neza ko ibimenyetso kuko bishobora kuba ari ibya korera muga turiko turabarabira hafi hamwe byoshika nabo kumbure tukabona ko ari korera nabo dushaka kubivuga ego nk'uko mubivuze nikiza kuko abo bantu baragiriwe ibipimo muri ENSP nabo ivyo bipimo vyarerekanye yuko koko ikiza ca korera cateye ngaho iwacu ubukene bw'amazi meza muri iyo ntara nibwo buriko buratera ico kiza ca korera bano bakenyezi bakavuga ko bakoresha amazi mabi yo mu nzuzi kuko amabombo y'amazi meza yagadutse muri kino gihe ici rigira ritangure bagasaba kuronswa amazi meza kiva ku mwanda no kubura amazi dukoresha nyakagunda no gutekesha nyakagunda no kunywa nyakagunda amabombo yarabuze baduha amazi baduha amazi twebwe ikiza cyakorera kiri mu gutumara tuvome tutekesha nyakagunda tukanywa nyakagunda nk'ubu mabombo yose yarakamye ntitugira icyo dufata ntituvuse icyo tuvuga biratugora nyine nk'ubu nta mazi dufite yo kunywa ahubwo dusaba leta guha amazi menshi y'amabombo kugira natwe turonke ubuzima buhagije mu ntumbero yo guhagarika ico kiza cibonekeza kuva mu ntango zino ndwi habaye inama yihuta kuri uno wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke firme habumuremyi umuhanuzi wa komine rugombo ajejwe imibano ashikiriza zimwe mu ngingo zafashwe na cyane cyane duhereye muri kominote mu kibano abenegihugu bagire inyifato ibereye gukurikiza amabwirizwa y'isuku gukaraba neza n'amazi atetse n'isabune kuko amazi y'ibombo amazi meza y'ibombo twari tumenyereye ayo mazi ko ubu tuyakenye cyane kandi kuri iyo mitumba yose twagiye turavuga ayo mazi arakenye cyane ari nayo mpamvu mbere y'icyo kiza cyakorera cyakiye cyaduka kuba adafite ubuzu bwa sugumwe hariho abantu bamwe bamwe bishe amatwi mu kudakurikiza uwo mugambi rero ingingo twafashe ni uko aba bantu tugiye kubahagurukira ndetse tukabahana kandi tukabategeka mu maguru mashya kwimba ubwo buzu bwa sugumwe bumeze neza no kubukoresha neza no ku ruhande rw'akarere k'ubuvuzi ka cibitoke hari ingingo zihuta zigiye gufatwa na cyane cyane hafi y'ivuriro ryo mu rugombo riri kuryakira abagwayi muganga celestin ndayahoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka cibitoke ku ruhande rw'amagara y'abantu tugiye gusaba yuko batwubakira izindi tante ngaha kuri iri vuriro zishika nka zitatu bongere tugiye kurondera kwimba ikinogo cyo gusukamwo umwanda mukuru w'ababa barwaye indwara ya korera tugiye kandi kurondera abo dufatamwunga dushobora kutwubakira utuzu twa sugume ngaha ku ivuriro tugenewe ababa barwaye indwara ya korera e, ibindi navyo ni imiti twayisabye ubushikiranganji batwemereye kandi iriko iraza ibijanye n'imiti yo kuvura abo bantu barwaye na korera twari ko turikora kuyo twari dusanzwe dufise ariko ntiyari ikwiye ubu mu mwanya muto iraza kuba ikwiye aba nabo basanzwe badandaza ibintu ku mabarabara bifungurirwa aho nyene naho nyene twemerewe ko abo bantu baza kubuzwa gusubira kudandaza ivyo bintu na cane cane muri iki gihe turi muri iki kiza umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yaza yashikirije kuri wa gatatu mu nama nshikiranganji ko korera yateye mu ntara ya cibitoke muganga tade ndikumana yanagiriye ko asaba ko ishirahamwe ritabara imbabare kwa huje rifadikanije n'ishirahamwe regidezo ritanga amazi yo kwihutira gutanga amazi meza aho hose atari mu ntumbero yo guhangana n'ico kiza
mukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda akananga mwakumvise ni akatujyana mu mikino ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye uri i kigali jean claude munyandinda urakitsaho
mukomere cyane amakuru yanyu amakuru ni meza turatera isogi udufitiye rero iki aho mu makuru ya siporo mu rwanda
urakoze cyane nabwira ko mu makuru y'imikino ikibuga cyane mu rwanda ni igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru aho imikino iri kuba amakipe agenda akuranamo uyu munsi ku wa gatanu hari imikino itanu yabaye ejo ku wa gatanu turavuga indi mikino itanu izaba twihuse rero nabwira ko uyu munsi ikipe ya gasogi yatsinze hope ku kicukiro igitego kimwe ku busa bivuze ko gasogi yahise ikomeza kuko umukino ubanza bari banganyije ibitego bibiri kuri bibiri rayon siporo yakuyemo as kigali umukino warangiye as kigali itsinze rayon siporo igitego kimwe ku busa ariko rayon siporo nayo ikaba yari yaratsinze as kigali umukino ubanza kimwe ku busa byabaye ngombwa no kwitabaza penaliti rayon siporo itsinda enye kuri ebyiri bivuze ngo rayon siporo niyo ihita ikomeza gukura yasezereye unity mu mukino abereye mageragere ikipe intare ikuramo intafosi indi kipe yakomeje rero muri kino cyiciro ni ikipe ya espoir kuko ikipe bagombaga gukina ni sunrise yivanye ikibazo cya mikoro ubwo rero nakubwira ko nakubwira ko amakipe yabonye amatike yayo uyu munsi ni gasogi rayon siporo mukura vitori siporo intare fc ndetse na espoir ariko ahangaha umuntu ashobora yakongeraho n'ikipe ya esi kigali cyane cyane ko yo ishobora kuzamuka n'ikipe yagerageje bitsinzwe cyane ibyo bakunda kwita mu gifaransa meya perdant cyangwa se best loser mu cyongereza jofre nuko ejo ku wa gatandatu hari imikino yindi itanu iteganyijwe ku munsi wa ku wa gatandatu
ye ndakumva twihuse twihuse vuba urebye muri rusange ireme cyangwa se urugero rw'ubuhanga buri muri iyo mikino ugereranije n'iyo tubona ku rwego mpuzamahanga jean claude wabiha ayahe manota
urakoze jeffrey twavuga ko shampiyona yo mu rwanda nk'uko bigenda bigaragara ndetse no kuri karasi cyangwa se kuri rankingi mpuzamahanga u rwanda ruri ku rwego rwo hasi aha rero byakubitiraho ko ari mu mikino ikiri mu majonjora umuntu avuga ko imikino ikiri ku rwego rwo hasi urugero ntabwo ni nk'uko nk'ubu ngubu muri iki cyiciro cy'amajonjora amakipe makumyabiri niyo yari yaserutse hagomba gusezererwa amakipe ane gusa ni ukuvuga ngo amakipe makumyabiri harakina akaruhuko k'icumi ariko muri ayo icumi yasezerewe andi atandatu nayo bagahita bayazamura ni ukuvuga ngo ane niyo agomba gusezererwa bivuze ko uburyohe ntiburagaragara ariko iyo witegereje usanga ko icyiciro kiracyari hasi bivuze ngo hari byinshi byo gukora jofure urakoze cyane jean claude munyandinda ubwo ukomeze ubidukurikiranire oriyane ngira ngo mu kanya turasezera ku bakunzi b'amerika
ariko cyane jeffrey mu kanya turasuzira ibiganiro by'ijwi rya amerika nk'uko bivuze reka tubanze tubabwire mu ncamake amakuru twababwiye avugwa hirya no hino ku isi tubabwiye ko umushikiranganji wa mbere wa ethiopia bi ahmed yashitse ku mugwa mukuru wa sudani khartoum aho agiye kugerageza kumvikanisha abanyesudani mu mvururu bamazemo iminsi bivuye ku kubera abasirikare banse guha ubutegetsi abanyagihugu batumye ubutegetsi bwa uh, albashir bugwa naho batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Malawi barakajwe n'uko perezida Peter Mutharika yongeye gutorwa barahanganye na polisi muri icyo gihugu ikaba yakoresheje ibyuka biryana mu maso kubatatanya perezida Mutharika nawe akaba yavugiye kuri televiziyo y'igihugu abwira polisi n'igisirikare guhagarika iyo myigaragambyo no muri Liberia Liberia abanyagihugu kuri uno munsi wa gatanu bazindukiye mu myiyerekano yo gusaba icyo bise ubuzima bushemeye iyo myiyerekano yabereye ku mugwa mukuru wa Monrovia aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio gatanu i washington dc inshuti zacu mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka hamwe nanjye jeffrey mutagoma tukaba tubashimiye tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeza gukurikirana ibindi biganiro hano kuri radiyo ijwi ry'amerika thank you